iyi ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na fide niyongabo mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19 no ku metero 22 mu rwanda turi kuri fm 88 n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika kuri uyu wa mbere amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga ibiza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara nk'ayo makamyo ajejwe kuzimya imiriro iyo yadutse iracari mike cyane hari n'intara zishika zitanu zitararonka ubwo rero n'aho ziri zirashaje hamwe hateye impanuka y'umuriro ku mazu agerekeranye vyo tugora uyo ni antoine ntemako ayoboye igisata kijejwe gukinga ibiza mu burundi avuga ku buryo buke bafise bwo gukinga abanyagihugu ibiza muri miyama umukuru w'igihugu Aung San Suu Kyi yakuwe ku butegetsi na leta yiwe n'abasirikare ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri kurangiye yasubiye kugaragara Nicolas Sarkozy yahoze ari perezida w'ubufaransa yagiwe n'ivyaha vya ruswa ubushinwa bwiyemeje guha igihugu ca afghanistan incandago ibihumbi amajana ane za covid 19 ido n'ido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri miyama umukuru w'igihugu Aung San Suu Kyi yakuwe ku butegetsi na leta yiwe n'abasirikare ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri kurangiye yasubiye kugaragara Thomas Kamirindi niyo nkuru adufitiye Aung San Suu Kyi yitabye urukiko rwakoreshaga ubuhanga bw'amashusho ya videwo ni ubwa mbere na mbere yari ageze ahagaragara nyuma ya kudeta afungiye iwe mu rugo ku icumbi rye ry'akazi Aung San Suu Kyi w'imyaka mirongo irindwi n'itanu y'amavuko aregwa ibyaha bitatu gushishikariza rubanda kwigomeka ku mugaragaro ku butegetsi kwica amategeko agenga ibihe by'ibiza kubera gukoresha amakoraniro anyuranyije n'ingamba zo kwirinda covid cumi n'icyenda no kwica amategeko agenga kohereza no gutumira ibicuruzwa mu mahanga mu isaka bakoze iwe mu rugo abagenzacyaha bavuga ko bahatahuye amaradiyo y'itumanaho atandatu atandikishije mu mategeko kandi yatumije mu mahanga atabisabiye uruhushya biramutse bimuhamye ibyo byaha byose ntiyazabasha kongera kwiyamamaza mu matora ataha abasirikari bavuga ko bazakoresha nyuma y'umwaka ingufu za gisirikari basubira mu myigaragambyo ari ibihumbi n'ibihumbi cyane cyane iyangona umujyi wa mbere mu bunini abasirikari babarashemo ibyuka biryana mu maso ariko ejo bwo babarashe n'amasasu y'intambara abaturage cumi n'umunani barapfuye abandi mirongo itatu barakomeretse nk'uko umuryango w'abibumbye wabitangaje imyigaragambyo imaze ukwezi kose iba idacogora buri munsi mu gihugu cyose cya myanmar kera cyitwaga birimaniya kuva kudeta ibaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri gushize urakoze thomas umukunzi w'umumenyeshamakuru jamal kashogi yishwe urw'agashinyaguro asaba ko umuganwa wa arabiya saudite mohamed bin salman ahanwa bidatevye kubera ubwo bwicanyi ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu diane nini nazwe mu itangazo yacishije ku rubuga rwe rwa twitter hatis kenjis yasiguye ko umuganwa mohamed bin salman adahanywe vyoba vyerekana ko umwicanyi ashobora kwidegemvya inyuma yo gukora ububisha kandi ibi kubwiwe bigashobora kubangamira isi ubutumwa bw'umukunzi wa kashogi buje bukurikira raporo y'urwego rw'iperereza rya amerika ryemeje kuwa gatanu w'indwi iheze ko umuganwa bin salman ariwe yatanze itegeko ryo kwica umenyeshamakuru jamal kashogi mu gihe amerika yafatiye ibihano abantu mirongo irindwi na batandatu bakekwa ko ibyaha bitandukanye birimo iyicwa rya kashogi umukunzi wiwe avuga ko ivyo bihano ataco bivuze kuko bidakora ku muganwa mohamed bin salma kuri twitter yiwe hatis yanditse ati ni ngombwa ko guhera kuri perezida wa amerika joe biden abategetsi bose b'isi bibaza niba biteguriye kuzohora bahana iminwe n'umuntu hari ibyemezo ko yakoze amaraso ariko akabandanya yidegembya kuvyirengagiza bizotuma dutakaza ubuntu arabiya sawudite yaremeye ko kashogi yishwe ariko ivuga ko yishwe bitagambirijwe kandi yongera ihakana yivuye inyuma uruhara rw'umuganwa Mohamed bin Salma muri iryo yicwa ico gihugu cateye kandi ivyatsi ibiri muri raporo ya leta zunze ubumwe za amerika kivuga ko yuzuye ububeshi amerika yo yemeza ko iyo umuganwa mohamed bin salma adatanga itegeko jamal kashogi atari kwicwa twibutse ko umenyesha amakuru jamal kashogi yiciwe mu buserukizi bwa arabia saudite muri turki mu kwezi kwa cumi mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani akataguwe ibihimba vy'umubiri wiwe ibisigarira vyiwe kugeza ino saha ntawe uzi iyo biri ubushinwa bwiyemeje guha igihugu ca afghanistan incandago ibihumbi amajana ane za covid cumi n'icyenda mu ntumbero yo gukomeza umugambi w'incandago watanguye mu ndwi irangiye ido n'ido na eugenie mukankusi ambasaderi w'ubushinwa i kabul yabivugiye mu nama yagiranye n'abayobozi bashinzwe ubuzima muri afghanistan ushinzwe porogaramu y'ikingira muri minisiteri y'ubuzima yavuze ko inkingo za sinopharm zakorewe mu bushinwa zemejwe n'ishami rya oni ryita ku buzima wms ariko kugeza zabonekera kitari cyamenyekana yavuze ko kugeza ubu abakozi bo mu buvuzi barenga gato ibihumbi cumi na bibiri aribo bahawe inkingo mu ntara zose mirongo itatu n'enye za afghanistan gukingira abashinzwe umutekano nabyo byaratangiye nk'uko undi mutegetsi utashatse ko amazina ye atangazwa yabibwiye itangazamakuru afghanistan yabaruwemo abantu ibihumbi mirongo itanu na batanu magana arindwi mirongo itatu na batatu banduye virusi ya korona n'ibihumbi bibiri magana ane mirongo ine na bane bapfuye cyakora impuguke zivuga ko imibare yose idatangazwa bitewe n'uko abapimwa ari bake kandi no kugera ku bigo nderabuzima bitoroshye mu gihugu cyogojwe n'intambara ingabo za guverinoma ya afghanistan zibasiwe n'ibitero byamaganirwa ku nyeshyamba z'abatalibani kuva mu kwezi kwa cyenda ubwo impande zose zinjiraga mu biganiro zafashijwemo na leta zunze ubumwe za amerika byabereye i qatar abatalibani bakunze guhakana uruhare muri urwo rugomo uwo mutwe w'abarwanyi wanavuze ko ushyigikiye gahunda y'ikingira urakoze eugeni amatohoza y'ikigo mpuzamakungu kest cnc gikorera mu gisata cyo guhanahana amakuru yerekana ko ibitigiri by'abashigikiye urucandago rwa covid 19 byiyongeye ugereranije n'uko byari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri inkuru tubaza mugenzi wacu diana nini nahazo ivyigwa vy'ico kigo vyakozwe mu bihugu bitandatu ari vyo leta zunze ubumwe za amerika ubufaransa ubudagi ubwongereza ubuyapani na suwede muri ivyo vyirwa ubwongereza buza imbere mu gushigikira urucanco rwa covid ya cumi n'icenda mu kwezi kw'icenda ko mwaka uheze ku babajijwe mirongo itandatu kw'ijana bari barushigikiye ubu abarushigikiye bakaba bageze kuri mirongo umunani n'icenda kw'ijana mu bufaransa naho mirongo itanu n'icenda kw'ijana vy'ababajijwe bavuze ko bazoruhabwa canke baruhawe mu gihe abari bavuze ko bashigikiye urwo rucanco mu kwa cumi na kabiri ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri muri ico gihugu bari bice mirongo ine kw'ijana vy'ababajijwe muri suwede ibitigiri vyariyongereye biboneka mu kwezi kw'icenda ko mu mwaka uheze bari ibice mirongo itanu na rimwe ku ijana ariko ubu abavuga ko biteguriye gucandarwa ni ibice mirongo irindwi na bitandatu ku ijana naho biri uko abenshi mu babajijwe bavuga ko batizeye ko urwo rucanco ruzoshobora gushikira bose vyihuse nk'uko bavyipfuza batatu kuri bane mu babajijwe mu bwongereza barizeye ko bizokwihuta ko baruhabwa mirongo itatu na babiri ku ijana nibo bonyene bizera ko bazoruhabwa vyihuse muri leta zunze ubumwe za amerika mirongo ibiri na babiri ku ijana mu bufaransa na mirongo ibiri ku ijana muri suwede ikindi kubabajijwe ikibazo co kumenya niba ku bwabo hobanza gutangwa incanco canke kunagura ubutunzi bwasinzikajwe n'ikiza ca korona abenshi bishuye ko bipfuza ubwa mbere ko abantu babanza gukingirwa ivyo kunagura ubutunzi bikaza inyuma mu bufaransa ariko abanyagihugu benshi bashigikiye ko imirimo yosubira kuba nka mbere ibyo gukinga bigakurikira urakoze diane nicolas sarkozy yahoze ari perezida w'ubufaransa yagiwe n'ibyaha bya ruswa eugenie mukangusa arabandanya iyi nkuru uyu munsi kuwa mbere abacamanza bavuze ko uwari perezida w'ubufaransa nicolas sarkozy ahamwe n'icyaha cyo kugerageza guha ruswa umucamanza no gushaka gukoresha ububasha yari afite kugira ngo agere ku nyungu ze bamukatiye gufunga imyaka itatu irimo ibiri y'isubika gihano sarkozy wayoboye ubufaransa kuva mu bihumbi bibiri na karindwi kugeza muri bibiri na cumi na kabiri yavuze ko nta kosa yakoze yumvikanishije ko ahubwo ari abashinjacyaha mu bijyanye n'imari bamuhigaga babishyizemo ingufu bivanga mu bibazo bye bwite nicolas sarkozy wafashe ikiruhuko mu bijyanye na politiki afite iminsi icumi yo kujuririra icyemezo cy'urukiko ni umuperezida wa kabiri w'ubufaransa uhamijwe ibyaha bya ruswa nyuma ya jacques chirac abashinjacyaha babashije kwemeza abacamanza ko sarkozy yemereye umwanya mucamanza gilbert azibert i monaco ari uko amuhaye amakuru y'ibanga ajyanye n'ibirego by'uko yakiriye amafaranga mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu bikorwa byo kwiyamamaza mu mwaka wa bibiri na karindwi turagushimiye eugene abafaransakazi bari baragiye muri leta ya kisilamu bafungiwe muri iki gihe muri siriya babandanya kwiyicisha inzara mu gihe leta y'ubufaransa yanse ibyo basabye byo kubasubiza mu gihugu cy'ubufaransa hamwe n'abana babo eugene mukangusa araduha ibindi abafaransakazi byibura cumi na babiri bari barinjiye mu mutwe wa leta ya kisilamu muri siriya batangiye kwiyicisha inzara mu cyumweru gishize bamagana icyemezo cy'abategetsi b'ubufaransa banze kubagarura mu gihugu bose hamwe uko ari mirongo inani n'abana babo magana abiri babayeho nabi mu nkambi cyangwa se muri gereza zitazwi muri siriya baramagana icyo bita gufungirwa ubusa bitagira iherezo kandi bidafite intego barasaba kugezwa imbere y'ubutabera mu bufaransa ku byaha by'urugomo baregwa Marie Dose ubunganira mu mategeko asobanura ko abo bafaransakazi babayeho nabi mu nkambi ya Alhornie Rouge mu majyaruguru ya Siriya akavuga ko ibibazo byabo bisa n'ibitagira iherezo mu gihe umucamanza w'ubufaransa yatanze impapuro zo kubata muri yombi ku rwego mpuzamahanga kandi ubutabera bw'ubufaransa bushaka kubakurikirana kubera izo mpamvu abo bafaransakazi ntibashobora kuburanira muri siriya cyangwa muri kurdistani ya ruguru cyakora abayobozi mu bufaransa banze kugarura abo bagore mu gihugu igitutu kiriyongera ku bufaransa ngo iki gihugu ubwacyo cyite ku kibazo cy'abo bagore intumwa idasanzwe ya onu mu bijyanye no kubungabunga uburenganzira bwa muntu yasobanuye ko imibereho muri izo nkambi zo muri siriya idakwiye ikiremwa muntu
ayo yari amwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi muriko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini kuri uyu wa mbere itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingiriza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara journée mondiale de la protection civile mu burundi igisata kijejwe gukingiriza kivuga ko uwo munsi ushitse mu gihe hibonekeza ibiza biturutse ku myuzure y'amazi n'imiriro bihitana abatari bake umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru arabiducira ku mayange ari mu Rwanda abantu batari munsi y'amajana atanu nibo bapfa bahitanywe n'ibiza mu burundi ku mwaka ku mwaka nk'uko byerekanwa n'igisata kijejwe gukinga ibiza mu gihugu abo bahitanwa n'imyuzurire y'amazi amazu asiduka akagwa ku bantu imiriro ihitana amazu n'amasoko imisozi isiduka n'ibindi amasanganya yo mu ibarabara nayo ahitana abarengabo hakiyongera ko rero ubutunzi bw'igihugu n'imiryango buhahonera nk'uko icyo gisata kivyemeza kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe gukinga ibiza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara igisata kijejwe gukinga ibiza mu gihugu kivuga ko gifise ubukene budasanzwe mu vyerekeye uburyo bwo gutabara abantu igihe hadutse ibiza antoine ntemako atwara ico gisata hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i bujumbura nk'aya makamyo ajejwe kuzimya imiriro iyo yadutse iracari mike cyane hari intara zishika zitanu zitararonka intara nka nyamwaro e, cankuzo bubanza n'izindi ubwo rero naho ziri zirashaje bikenewe yuko aya makamyo yokwira igihugu cyose mu maprovensi yose hamwe hateye impanuka y'umuriro ku mazu agerekeranye ziho tugora turacari bake cyane muri ico gisata ubundi buryo ni iki ni impuzu zo kwambara hageze nko kuzimya imiriro ikindi kikiri ingorane n'ibigega byo gutabara murabiye nk'aho ibyashyize mu gatumba cyangwa ibyashyize inyempundu mu cibitoki n'ahandi tumara iminsi itatu ine tutararonka mwe tuhagarukira ko kuko atakigega dufise ari ifungurwa ari amahema cyangwa imiti abibuka neza ingene ibiza bibabaza n'abanyagihugu bo mu gisagara ca bujumbura muri karitsiye kajaga batewe n'amazi y'ikiyaga ca tanganyika mu ndwi zibiri ziheze imyuzure yaje buke buke mutanga amasata yejo nta muntu n'umwe arasubiye kuryama ngaha muri aka gace abantu bariko barimuka bose nta muntu n'umwe akihaba bose bimuze twe twenyene turi benshi vrema twe turiko turivugisha rero bamaze kugenda senkero bimate dusanga amazi no mu ngimbi ziri inyuma yacu ngaho zabomotse iruhande y'ivyo abajejwe gukingira ibidukikije bababazwa nuko hasigaye hibonekeza izindi mpanuka z'ibikoko ziva mu kiyaga ca tanganyika zikarya abantu mu mezi atandatu aheze imvubu zishe abantu cumi ibujumbura no mu bumanuko bw'igihugu inyanza lake mameri sabushimike atwara ishirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije les amis de la nature arasigura igituma imvubu zisigaye zisohoka mu mazi zikiye inkumbi izo mvubu nyinshi ziriko zica abantu ari uko zavogerewe n'abo bantu ahantu zahora zirisha ntihakiriho harubatswe amazu ahandi hararimwa kuva inyanzarake kuduga guca mu rumonge kuduga mu kigwena mu minago gushika ku magara aho hose imvubu zica zibura aho zirisha n'aho ziza ziratembera ishavu rigaca riba ryinshi uwo zibonye zikaza kwivuna zigaca zimwica abarovyi n'abarimyi ibishonje eh, zataye aho zahora ziba urabona ko kubona imvubu iva mu kiyaga Tanganyika duga ibujumbura mu gisagara igashika kuri stera haba hari ikintu cahindutse amategeko akinga amazi yarahonyanzwe za metero ijana na mirongo itanu ntizakurikijwe igisata kiri mu gipolisi kijejwe gukinga impanuka kirafise ico gihanura abanyagihugu mu kwirinda impanuka cane cane mu gihe c'imvura guca imikobeko kandi leta yamaze kubihimiriza ku mitumba kugira ngo yo- yogabanya imirindi y'imvura eh, y'amazi y'imvura kudasubira kubaka ahantu hadakwiye kubakwa ikindi naco gusibura imiserege ayo mazi ava ku mabati twomenyerera kuhashyira mu binogo vy'amabuye kugira tugabanye imirindi y'amazi ihitana abantu bari hepfo yabo iyi si ubu asigaye bwambura ahantu henshi yuko hotegwa ibiti mu myaka cumi iheze impanuka ni kimwe mu vyahitanye abantu benshi ku isi kurusha intambara cane cane mu bihugu vy'akarere ka afurika y'ibiyaga binini nk'uko vyerekanwa n'ishami mpuzamakungu onu pierre clave nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze claver mu burundi kandi perezida evariste ndayishimiye akabisha abakuru b'amakomine bose banyuruza amafaranga y'amatagisi ko bashobora kuvanwa mu kazi perezida ndayishimiye yaratangaje ko agiye gukurikiranira hafi ibijanye n'amafaranga y'amatagisi yinjira mu kigega ca leta amarishira hamwe orikome rigwanye igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta rivuga ko ico gikorwa kitoroshe ngo kuko mu bisanzwe abanyuruza amatungo ya leta bakwiragiye mu nzego zayo zitandukanye inkuru twateguriwe na mugenzi wacu eroge wirikaneza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko mu gihe amafaranga anyuruzwa n'abakozi ba leta yosubizwa mu kigega cayo yoba ari amafaranga ahagije kugira ngo igihugu citeze imbere mu kwishiriraho inyubakwa z'iterambere harimo amabarabara ibitaro n'ibindi hamwe no kuronsa umuyagankuba w'abanyagihugu kuri w'imana yiriwe muri komine buraza iri mu ntara ya gitega avukamwo hagati na hagati mu gihugu hari mu bikorwa vyo kwigira intsinzi yamushikanye mu kibanza ca perezida mu mwaka ushize evariste ndayishimiye yaneguye rwose abasitanteri banyonora amatungo ya leta yemeza ko igihe cabo carangiye duheruka kugira ikintu ca gahinyuza turaba ingene amakomine abungabunga itunga rya komine na kamaramaza gusanga bene gihugu batanga amakori akariribwa iyo nyene ntiyigira ashika mu kigega ca komine ahanagira mbere ngabishe babura amatari na bamusitanteri kuva ubu tukazoza guhinyuza tugasanga turose amahera menshi kurusha aho mwahora muronka uwo musitanteri aca- am- azaca atanga imihoho atawirirwa aramwirukana kubera iki turinda kuva i bujumbura tuje guhinyuza siyo yarari tubandane tumuhemba ariko aranyonora itunga ry'igihugu musitanteri kanura babura amatari duheruka kubaha abahanuzi bajejwe iterambere muhanuzi ujejwe iterambere tuzoza kuraba mu ikomine tugasanga amahera aciyaboneka kuko tuje utabivuze uzumenye yuko ari we uzofatwa kuko ntiwatubereye ijisho afatiye kuberutse kwemezwa n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati ko mu makomine atatu yonyene ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ku munsi umwe hahora hanyuruzwa imiliyoni zirenga ijana na mirongo ibiri gabriel rufyiri yarongoye ishirahamwe rikome rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga amafaranga yagenewe kuja mu kigega ca leta yibwa angana n'ayikoresha ku mwaka ku mwaka mu mwaka amamiliyaridi ashika kuri cumi n'atanu mu makomine atarenga atatu iyumvira rero tugiye mu makomine ijana na cumi n'icenda murumva yuko ari hafi bije y'igihugu cose aho ntituvuze ayagenda mu masoko ya leta n'ahandi amamiliyaridi arenga igihumbi n'amajana atanu agenda mu mifuko y'abantu murumva yuko ivyo kuvuga ko igihugu cacu c'uburundi gikenye bitarimwo ahubwo gikenye abantu b'iteka bashize kure za ngwara abagiriki ba kera batoye z'ukwipfuza n'umunezero urenze umuntu aza gutwara abandi ibintu vy'umwina vy'umunoho vy'inda ndende babanza kubimukuramwo kuko inda n'ibanga bitabangikana naho badahuriza ku gitigiri na perezida ndayishimiye yemeza ko ibintu vyayogeye wamaze guharura imiliyaridi zirenga mirongo ine zija mu mifuko y'abantu ku mwaka utashe n'akamaramaza kubona ahantu hahora hatozwa imiliyoni zitanu mu ndwi hagatozwa imiliyoni mirongo itatu mu ndwi izo mirongo ibiri na zitanu zagiye aha rero ndabagabishije bazitantera bimenye ubu nibabenye naribo baja gupima bigeragereza ubushikiranganji bw'intwaro hagati bukazorungika baza guhinyuza bagasanga baciye bunguka nimusitantera bayahora arayiba none twavuga ko ari inde tuzovuga ko ari inde yahora yiba ubu tuzoza turaza twirabira uwo tuzosanga yahora asamara tuzomurungika gusamara nta kundi biramaramage twasanze mu gihugu cose hashobora kuba hibwa imiriyaridi zirenga mirongo ine mu mwaka nimwiyumvire nk'indongozi zisamara umugera wa korona ukatwinjirana tugaca turiha amamiriyaridi y'amahera yo kuvura korona kubera indongozi zasamaye ayo mahera yokoze iki rusizatwara bukoma avuga ko ushaka kurwanya igiturire akwiye guhera mu nzego zo hejuru z'igihugu ahubwo n'ibintu biba guhera ku batunganya amafaranga ya leta mu biro by'umukuru w'igihugu kugenda mu maserivisi yose ya leta kuko imyaka irenga cumi n'umunani ishyirahamwe urikome rimaze rikora byarabibonye ni uko usanga aba bantu inguvu bafise zirenze gusumbya iz'igihugu gifise n'umuntu wese rero aramutse abakoze ko niwe wenyine acagira ingorane rero abantu bose bariko barakora ivyo kubuza abanyoni ni ukuri barakwiye gushigikirwa twese tukabashigikira kuva mu biro vy'umukuru w'igihugu gushika mu biro by'umukuru w'inamashiramateka nkenguzamateka inzego z'igihugu zose aho bagira amafaranga abasuma barakomeye gose mwa kino gihe basumvya inguvu leta mu kurindira ko izo nguvu zihera kumbure perezida ndayishimiye amenyesha ko abantu bose bivye leta ata kigongwe azobaha mu misi iza aho azotanga ikigongwe ku mbohe zitandukanye kugeza barisha isenti rya nyuma nagira ndababwire buca dusohora itegeko rigirira ikigongwe mu bakozi bibi bapfunzwe mugo uwuzi yuko yagiye yivye atayarishe ntazovayo uwuzi ko yivye atayarishe ntazovayo nahazoba kwija ibikwiye uwuzi yuko yakomerekeje umuntu bakavuga ati uyu muntu utegerezwa kumuha indishyi y'akababaro ntazovayo atamuhaye iyo ndishyi y'akababaro ikiganiro c'umwaka uheze c'umuryango mpuzamahanga urwanya igiturire transparency international cerekana ko burundi buri mu bihugu cumi vya mbere kw'isi bivugwa mu giturire bukaba muri ndwi vya mbere muri afurika naho biri uko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu uburundi bwashizeho inzego nyinshi zirwanya igiturire zirimwo brigade hamwe na sentare birwanya igiturire hamwe n'ubushikiranganji bw'intwari ibereye ariko bwobwo perezida mushasha akaba yarabufuse eroje burikaneza ijwi rya amerika tuve mu burundi tuze mu rwanda aho imyiteguro yo gushingura padiri obalde rurirangoga iriko iraba kuri santre ibanga ry'amahoro umumenyeshamakuru wacu temistokle mutijima yanyarukiyeyo maze adutegurira iyi nkuru na mbere yo kugera ku ibanga ry'amahoro urasanganirwa n'imyiteguro igaragara ko yatangiye na mbere y'uko umurambo wa padiri ubaridi rurirangoga ugezwa mu rwanda kuwa gatandatu w'icyumweru gishize imihanda yerekeza kuri iyi santere bigaragara ko yanyujijwemo imashini zisiba ibinogo n'izitsindagira igitaka kivanze n'urubuye cyashyizwemo ku ibanga ry'amahoro ubwaho haragaragara abakozi bake barimo abategura imva agomba gushyingurwamo abasukura kiliziya ndetse n'abatunganya ubusitani imihango yo guherekeza uyu musaseridoti wabaye rurangiranwa ku rwego rwa diyosezi gaturika ya cyangugu akomokamo iratangirana n'umugoroba w'uyu wa mbere padiri habimana ubaridi ayobora santere ibanga ry'amahoro nagera hano i rusizi aranyura muri eveshe naho bakora isengesho riringaniye ryo kumusezeraho iryo sengesho nirirangira nabwo baramuzana hano ku ibanga ry'amahoro aho yakoreraga ubutumwa ndetse n'ibanga ry'amahoro niwe warishinze naho abakirisitu baza kuba bahari tumusezereho naho haraba isengesho nta gitambo cya misa kiri buturwe none padiri rugira ngo gawubaridi yamamaye ahanini biturutse ku nyigisho ze z'isanamitima n'ubwiyunge kimwe n'ingabire yo gusengera abarwayi bakiyemerera ko bakira nyuma yo kwakirira umurambo waha ku ibanga ry'amahoro indi mihango yo kumusezeraho bwa nyuma no kumushyingura irakomeza kuri uyu wa kabiri icyakora ubuyobozi bwa santere ibanga ry'amahoro bwabwiye ijwi rya amerika ko bijyanye n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona izitabirwa n'abantu bake cyane amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid mu gihugu cyacu ateganya umubare muto cyane w'abantu baherekeza uwitabye imana turi mu gutoranya ko bigoye rero hazaba hari abapadiri birumvikana baringaniye bake na muryango we bakeya n'abihayimana bakeya ntabwo imibare nonaha ifite neza ku buryo nahita nyiguha ariko tuzakora ku buryo twubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda muri ibi bihe by'icyorezo cya covid cumi n'icyenda iyi santere ibanga ry'amahoro ubwe yashinze benshi bafata nk'ahantu h'ingenzi cyane mu bijyanye no kwiyegereza imana ntabwo ikigendwa nka mbere ariko kandi iyo uhageze ntubura bake baje kuhasengera bamwe mu baganiriye n'ijwi rya amerika batubwiye ko bababajwe no kuba batazabasha guherekeza uwo bafata nk'umubyeyi wabo ntabwo bitubabaje cyane kuko ari itegeko reka nyine iyo ritaba itegeko n'abana n'abana twari kuzabaza umubyeyi wacu rwose ibikorwa dukorera mbega nibyo bizamugeza no mu ijoro ko bavuga ngo ni umuryango n'abihaye imana gusa tuzabifata uko bere ko tuzifatanya mu kababaro byabaye ngombwa niba ejo ntashoboye kuba batuma ninjira hano ariko ko none naje ku kiriyo cyo kwifatanya n'ako gahinda duhagazemo twe nk'abakirisitu rero uretse mu maparuwasi yacu gutangira kumusabira misa mbega imisa ziri gusabwa nicyo tugomba kumukorera kuko ntabwo twakwirengagiza ibya leta nabyo padiri ubaridi rugirangoga yatabarutse ku itariki ya munani y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri aguye muri leta zunze ubumwe za amerika aho yari yaragiye mu masengesho yari asanzwe akorera hirya no hino yo gusengera abantu aba hafi ye bavuze ko yazize ukwiyongera k'uburwayi yari asanganywe kwatewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda yari akirutse yapfuye yari amaze imyaka mirongo itatu n'itandatu ari umusaseridoti umurimo we wa gitumwa yawukoreye cyane muri diyoseze ya cyangugu ari nayo akomokamo nubwo abagana ibanga ry'amahoro batazabasha kumuherekeza bishimira ko agiye gushyingurwa kuri iyo santere nk'uko babyifuje temistokere mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda imvura nyinshi iri kiragwa muri iki gihe irabangamiye zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya mutenderi mu gihugu ca tanzania ni mu gihe haciye imyaka irenga itatu batarasanurirwa amazu cane cane abadafise ubushobozi bwo kwifyaturira amatafari kugira baronswe amabati ni inkuru ya mugenzi wacu james joven akorera mu ikambi y'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca tanzania ndi mukecuru nta kuntu nyene ndifashije ndatakambye kweri abayuwene yiko mwotugarukira n'ukuri tugeze kurera abagituye mu nzu z'amahema hanini n'abageze mu zabukuru abafise ubushobozi bwo kwifyaturira amatafari bo baronkeje amabati hama biyubakira inzu zikomeye muri iki gihe c'imvura amaganya ni menshi kubera iyo imvura iguye haba ingaruka mbi kuri bo aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikoro y'ijwi rya amerika nyene nta bushobozi nyene nta kuntu nyene ndishoboye kweri nta buryamo nta kifise ribereye uwo ngaho nyene nanje atakuntu nkishoboye kugira ngo vyature nje mu gikondo vyature amatafari ngo ndiyubakire vyose vyaramburiwe kandi naho imvura yagwa tukagerekerana nyine n'akantu gateye umuntu yibombekerezamo inzu no kugwa yaraguye ubuti burimo bwaraboze hari igihe gishika nkajya no gusaba indaro n'agakoni ntekamo n'akantu nyene k'ubuteniteni nafatanganyije imvura iguye buguma imvura yaguye mu ziko ahantu ndyama n'ubusare bwaraheze mwe nta n'akantu mfise n'agasafuriya hari igihe bamfa nkajya gutira ubusahani bwobwo bwose babuntwaye bwose wumve n'ibintu by'ibibazo byose nyene inzu irava ibiti bikavunika kubera umuyaga n'agahema kagatabuka imbeho n'ifuri iranyagirwa kubera haba hanyagiwe nyene abana imbeho ikabica aha twebwe tukiri mu nzu z'amahema nk'ubu nk'iyi mvura imaze iminsi igwa ihengera mu ijoro ikacigwa ibisasu umuntu yaryamako biranyagirwa ugasanga ariko aranyagirwa bura n'aho umwana amusira nk'ubu nyene n'agafu usanga kanyagiwe nko mu ijoro ukaca usanga uriko uradodora ku nzu z'abandi biyubakiye ngo bakugamishe uronke ukuntu wugamisha umwana ugasanga ntihatari nyene nabo hari n'abo babyuka bakugurura ukugama n'abandi bigira nk'abatabyumvise umubabaro ufise nuko ndyama mu nzu imeze nabi mu kazi kava nkabura aho ndyama twumva ugasanga twononekaye wari watwogeje ugasanga ibivu biza birahunguruka biza ku meza ugasaba rero ko wama uroza agasabuni kagahuta guhera nawe ubona gateba no tugira tukaronka urabona ntisakaye nyine umuntu arahariya no mu ijoro agira n'ibintu byokoma kumva ibiyaga biragurutse cyane n'igisuma cyaza ntacyumva sinzi impamvu zatumye bataduha ntacyo tumenye ishyirahamwe norwegian refugee council nrc niryo rikorera mu gisata cyo kuronsa impunzi buraro ariko izo mpunzi zivuga yuko hakiri ikiringo cy'imyaka ibiri zitararonswa amahema cibure inzu z'umwuzurira ibyo bita amatenti kubw'iyo mpamvu amahema bafise yaratabaguritse aha basaba iryo shyirahamwe kubagarukirako dusaba baduhe cyane cyane bambaye nk'agatenti n'isawa canke bakampa agahema kugira ntitunyagirwe nk'icyo twasaba nyine nk'abajejwe nyine ibyo kubakira abantu bobasaba bakaduha inzu kweri boba bakoze kuko biragoye ishyirahamwe norwegian refugee council rivuga yuko buraro ari kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya tanzania ni ibice mirongo itandatu ku ijana by'imiryango ituye mu nzu zidashemeye kandi ziharurwa yuko zari izo gushikiramo gusa iryo shyirahamwe rivuga yuko rizokubakira imiryango irenga agati igihumbi kimwe mu ntumbero yo kugabanya ico kibazo mu nkambi ya mutenderi iri mu ntara ya kigoma mu burengerazuba bw'igihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turi mu ngo zacu kubera ikiza cya covid 19 turashimiye kandi fasirge beyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye tiene karekezi niwe yabihagarariye kuri mikro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo tubasezeye tubifuriza kugira ibihe byiza mubandanye